iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka kisoro muri uganda turumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora kuri interineti muradusanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho ingingo z'ingenzi ziyagize muri repubulika ya demokarasi ya kongo abana bo mu mpunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe baracikiriza amashuri bakajya mu burobyi ngo babone ibibatunga turi abanyeshuri ubwabo harageraho indya imfungurwa zihera tukaba tuvuga ati reka tujye mutambura kuroba imba turose n'ifi za bitanu badaraceho igihumbi zindi twakuzirya nicyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza uyu ni umwe mu bana bavuye mu ishuri perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika na vladimir putin w'uburusiya baraganira ku kibazo cy'intambara itutumba hagati y'uburusiya na ukraine naho ku mugabane wa afurika ikibazo cy'abarwanyi ba kisilamu gikomeje kuba igitotsi ku mugambi w'ubufaransa gukura ingabo zabwo muri mali aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato ntimujye kure perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika na perezida vladimir putin w'uburusiya kuri wa gatandatu baragirana ibiganiro kuri telefoni ku byerekeye intambara bigaragara ko uburusiya bugiye gushora kuri ukraine washington yabonye amakuru ko uburusiya bushobora gutera kuri wa gatatu ambasade ya amerika iri kiyevu mu murwa mukuru wa ukraine yatangiye gukurayo abakozi bayo amerika kandi yaburiye abaturage bayo bari muri icyo gihugu kuhava mu maguru mashya ibuza n'abashaka gukorerayo ingendo ivuga ko igihe icyo ari cyo cyose intambara ishobora kurota mbere y'uko perezida vladimir putin w'uburusiya avugana na joe biden wa amerika putin arabanza kuvugana na perezida emmanuel macron w'ubufaransa macron na putin baheruka guhura muri iki cyumweru uyu munsi kandi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika anthony blinken nawe yari yatangaje ko hari buvugane na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov ku kibazo cy'intambara itutumba hagati y'uburusiya na ukraine mu kiganiro kigenewe abanyamakuru blinken yatangarije mu gihugu cya fiji ko perezida vladimir putin w'uburusiya naramuka afashe icyemezo cyo gutera ukraine amerika iri buhite ishyiraho ibihano by'ubukungu ifatanyije n'inshuti zayo hirya no hino ku isi yavuze ko ibyo byaha ukraine imbaraga zo kwirwanaho umwe mu bakozi bakuru b'igisirikare cya amerika yabwiye abanyamakuru ko perezida biden yategetse ko ingabo ibihumbi bitatu za amerika ziyongera ku gihumbi na magana arindwi zari zisanzwe muri poland minisiteri y'ingabo ya amerika iravuga ko ibyo bigamije gutanga icyizere ku nshuti zayo zo mu muryango wa otan wo gutabarana hagati ya amerika n'uburayi ko wakwivuna uwatera wese aturutse mu burasirazuba
washington ijwi rya amerika abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu by'uburayi kuri uyu wa mbere baragirana ibiganiro byerekeye uko ibihugu byabo bizakomeza kurwanya abarwanyi ba kisilamu muri mali ayo makuru yemezwa n'amasoko ane atandukanye atatu muri yo akavuga ko ku wa gatatu abo baminisitiri bazongera guhura muri ibyo biganiro bizaba mbere y'inama ihuza afurika n'uburayi iteganijwe ku ya cumi na karindwi na cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri n'ibiganiro bizamara ibyumweru bitatu ku mubano hagati ya mali n'ubufaransa ukomeje kuzamo igihu ubufaransa burashaka gukura ingabo zabwo muri mali ariko ingamba zo gukumira abarwanyi ba kisilamu ngo badakomeza gukwira mu majyepfo zishobora kutoroha cyangwa zikarushaho gutera ibibazo muri ako karere ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika itsinda ry'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya amerika batoye bemeza umwanzuro usabira paul rusesabagina kurekurwa ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe uyu mwanzuro wari wazanywe na depite joaquin castro muri leta ya texas ari naho rusesabagina yari atuye na mugenzi we yang kim wo muri leta ya california watowe n'itsinda rihuriweho n'abadepite b'abarepublikani ndetse n'abademokarate temistokle mutijima nibyo atubwira mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama badepite joaquin castro na yang kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe rusesabagina yagejejwe mu rwanda n'uko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa baributsa kandi ko mu kwa cumi n'abiri kwa bibiri na makumyabiri itsinda ry'abagize inteko nshingamategeko y'amerika mirongo itatu na batandatu bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba gusubiza byihutirwa rusesabagina muri amerika banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri emira ziyunze z'abarabu mu buryo buryo bunyuranyije n'amategeko baragaruka no ku zindi nzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa rusesabagina zinasaba ko yarekurwa izo zirimo inteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri amerika aha kandi baributsa ko nyuma y'aho bwana rusesabagina akatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri n'umwe umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika ned price yagaragaje ko leta zunze ubumwe za amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe abo bakavuga ko hashingiwe ku kuba uyu rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye basaba ko leta y'u rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri leta zunze ubumwe za amerika muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira leta y'u rwanda gukora ibishoboka byose rusesabagina akabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yaba ubwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na leta y'u rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya rusesabagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u rwanda ngo bumurekure ariko kandi madame ilhan omar umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko y'amerika ukomoka muri leta ya minnesota we yanze gushyigikira uyu mwanzuro madame ilhan omar yagize ati I just want to make sure that we are clear that the crime ndashaka gusobanukirwa ko twemeranye neza ko ibyaha bwana rusesabagina leta y'u rwanda imushinja bikomeye nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe ariko sinshobora kubishyigikira nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu y'iterabwoba mu gihe yaba arekuwe violence and terrorism if he is released.
hagati aho anayisi kanimba umwe mu bakobwa ba rusesabagina aherutse kubwira ikinyamakuru axios cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ko aramutse agize amahirwe yo kubonana na perezida wa amerika joe biden yamusaba kumufasha asakarekurwa anayisi kanimba wakiriwe akarerwa na rusesabagina nyuma y'uko ababyeyi be bishwe muri jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yavuze ko adashaka kubura undi mubyeyi nyuma y'abo yaburiye muri jenoside Nkibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba paul rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi hoteli rwanda yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa cyenda k'umwaka ushize ubu rubanza rukaba ruri mu bujurire aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano ni urubanza ariko rusesabagina yikuyemo na mbere n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani noneho tujye mu burundi aho minisiteri ishinzwe itangazamakuru ivuga ko abaturage b'u burundi banyuzwe n'uruhare rw'amaradiyo akorera muri icyo gihugu mu gutanga amakuru akenewe nubwo bamwe mu baturage bavuga ko batakibona abagera ku nyota ukuri ihuriro ry'amaradiyo akorera mu burundi we avuga ko hari uduce tumwe tw'igihugu tutumvikanamo amaradiyo amwe n'amwe kubera ubushobozi buke bw'ibikoresho akoresha ibi ni byatangajwe ku munsi mpuzamahanga wagenewe iradiyo wijijwe ejo mu burundi ubusanzwe wizihizwa itariki cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kabiri desire hatungimana kuri uno wa gatanu niho uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya cumi na gatatu buri mwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero uwo mwizero umushikiranganji wo kumenyesha amakuru leokadin ndacayisaba aremeza ko uhari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu burundi tuvuga yuko uno munsi amaradiyo atanga imyizero abenegihugu kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose hari uruhare y'amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro eh, bica eh, mu maradiyo kuko usanga eh, iradiyo ari eh, igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu barashima rero ibiganiro bica amaradiyo kandi radiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi mu gihugu naho rero umushikiranganji amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi hari abanyagihugu batabibona uko ariko hari n'abashima aba ni bamwe baganirira radiyo ijwi ry'amerika abari mu burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'uburundi aduha ari amakuru atatumara inyota na gatonya duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko urwimo rwabaye mu burundi nyuma ya bibiri na cumi na gatanu rugo niho duherukira amakuru y'akanovera twe ku bwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi ndamenya ibivugwa mu gihugu ndamenya amakuru nkamenya ibigezweho mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi rwose mu buzima bw'umuntu nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari barayahisha basaba rero ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye ari kuri tere yabonetse ikazareka guca ihinyanyura mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu bo mu duce dutumwe tumwe tw'uburundi bataronka amakuru uko bavyifuza bishikirizwa n'uburongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi onezime hari ubuntu amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije tucitse za kirundo ariyo za muyinga baratubwiye yuko amaradiyo yani iwacu atumbirizwa cyane uhura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse niyo iwacu yoba iriko iravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu rwanda ari radiyo muri tanzania yinjiye icyo rero ni ikibazo ariko icyo kibazo muri mu rwego rct barakizi baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha aho rero nagira kumure nibutse amaradiyo abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi ariko kandi kumbe na leta bishoboye igafasha ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta co gusahiriza amaradiyo abayarongoye bamenyesha ko baroswe ntica ntikize umushikiranganji yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira akizera ko umuti uzoboneka twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo ico kigega gishobore ku kubomboka twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa iminsi yose muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru n'amaradiyo ubu navuga ko icyo kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho mu minsi iza ibyo bikoresho ntibyaboneka tuzoheza tubibashikiriza nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'ijwi rya amerika na bbc y'abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yishuye ati icyo kibazo ni icyo kwigwa murabizi ko hariho amaradiyo amwe amwe yafatiwe ibihano ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari icyakorwa imihinduro y'ikanya tuzubaka tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshurugire ya cumi na rimwe iyo tariki wa cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe unesco igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nama igira mirongo itatu na gatandatu y'iryo shyirahamwe iciyumviro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya esipanye desire hatungimana kigali ijwi rya amerika urakoze desire hatungimana tuve mu burundi tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarezi bo mu nkambi ya murongwe iri mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko bahangayikishijwe na bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa mutambala uri muri teritwari ya fizi uvira vedaste ngabo arakomeza bamwe mu bana bo mu nkambi ya murongwe iri muri segiteri ya mutambala teritwari ya fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi nduwimana eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya murongwe ubu ngiyo ngiye mu mboga kwera utuboga ndose turadufasha mu muryango ndashobora gutaha muhira twabuze ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye za bitanu ndagurisha nkaronka iza bitatu z'ubufu tukajya udusigaye nuko mbayeho je ibyo ku ishuri nabyo nzigasitse mu burundi nyesenga isaki nawe yiga ku ishuri ribanza rya kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba ine murongo turi abanyeshuri mugabo harageraho harageraho injya imfungurwa zihera tukaba tuvuga ati injya ko ziheze reka tujye mutambura kuroba bajya kuroba mba turose n'ifi za bitanu badaraje igihumbi zindi kuzirya icyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga tujya kuroba icyo tubona umenga tuba tugisombe isombe turaguranya jewe mvuga ati reka nje mutambara kuroba kumbure hari igihe nogive aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'abarundi biri murongwe nyabenda matiyasi ni umwarimu ku ishuri ribanza rya kasaba ni ukuvuga nko mu ntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu ijana na mirongo itanu ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga ariko ubu ushobora gusanga mu ishuri atari abanyeshuri mirongo itatu usangayo imvo nazo si izindi bamwe babaje babwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kujya mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abirwa muri mutambara kuroba abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye katanga baraka n'ahandi abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede nubwo biri uku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi nduwimana jean pierre ni umubyeyi wo mu nkambi ya murongwe abana bacu kuba bari baragenda kuroba hariya hepfo biradufitiye akamaro kanini cyane kanini cyane rwose kubera urabona nk'ubu turi mu bihe by'ubukene ibihe by'indenga iyo umwana agiye kuroba hariya hepfo usanga turose kajya kiruba tugakoza ubugari ibintu nk'ibyo usanga imboga tuzirose bitworoheye biciye kuri ba bana yego turabibonamo inyungu ndende cyane kuba bari baragenda kuroba hariya hepfo nta ruhombo na two turabibonamo ahubwo n'inyungu ndende kubera nk'umwana nk'ubu ntakitugora ngo tumugurire ikamba mbiri ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byitaho impunzi rya aseri kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira gusa minani leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi umuntu iyo abyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura ubuzima bubi aba abayemwo ariko aragerageza mu kibanza cy'umubyeyi akagerageza ariko ntatume umwana kumuronderera ababyeyi rero numva nubasaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira muri icyo kiziba cyangwa bakuraho izindi ngeso zitandukanye si mu nkambi ya murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi no mu nkambi ya rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya tanganyika oberase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc tariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco na sheikh ahmad al tayeb imamu mukuru w'ikigo al azhar cy'abasunite ishami rya mbere ry'idini ry'abayisilamu bashyize umukono ku itangazo rishimangira ubuvandimwe bw'abatuye isi ubwumvikane bw'amadini n'imico uyu mugambi ugeze he nibyo umunyamakuru ijwi rya amerika thomas kamilindi aganiraho n'abayobozi bo mu madini ya isilamu na gatolika mu rwanda mu gice gito cy'ikiganiro muri sanga twabagejejeho kuri uyu wa kane iri tangazo nyine ni itangazo ryashyizweho umukono n'aba bayobozi bakomeye mu rwego rw'amadini rikaba rero rikubiyemo ingingo nyinshi ariko mu ncamake rikaba ari itangazo rigamije gushimangira ubuvandimwe hagati y'abantu bose hirengagijwe imyemerere yabo rikaba rero itangazo ryashyizweho umukono ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri abu dhabi muri leta zunze ubumwe z'abarabu ubundi yitwa amasezerano ya abu dhabi cyangwa se akitwa amasezerano agamije ubuvandimwe bw'abantu bose ubundi akitwa abuzabi agreement cyangwa se abuzabi declaration ubwo urebye ni nk'inyito zitandukanye ariko icyo zigamije ni amasezerano yashyizweho umukono n'aba bayobozi mu rwego rw'imyemerere akaba rero arimo ingingo zitandukanye ariko icyo zihuriyeho ni uguhamagarira abantu b'imyemerere itandukanye kubana neza mu bwubahane mu bwuzuzane mu bwuzuzanye hagati yabo hirengagijwe imyemerere bafite itandukanye kuko abantu baba bemera bitandukanye ariko bakaba bahamagarira abantu yuko kuba abantu bemera bitandukanye bitagombye kubibagiza isano bafitanye yo kuba bose ari abantu bakomoka hamwe ariko rero banavugamo ko bagamije gukwirakwiza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'ubutabera kudakoresha amadini mu rwego rw'urugomo cyangwa se ubwicanyi no kurwanya iterabwoba amadini mwarwanya iterabwoba gute uburyo amadini yarwanya iterabwoba ni uko iterabwoba ririmo n'iryitirirwa amadini iryitirirwa imyemerere iyo mvuze kwitirirwa ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri ataba koko iterabwoba rishingiye ku myemerere ariko abantu baryitirira amadini kugira ngo babashe kubona ababayoboka babashe kubona inkunga babashe kubona ababafasha kuko akenshi iyo havuzwe idini abantu burya ntabwo bibashishoza cyane babwirwa yuko ari imyemerere ndetse bakabwirwa ko batagomba kubyibazaho cyane idini rero mu mazina y'amadini atandukanye yagiye akoreshwa mu bice bitandukanye by'isi mu nyungu z'abantu batangiza nk'imitwe y'iterabwoba ariko mu by'ukuri bagamije inyungu zabo bwite wenda natanga nk'ingero turebye muri iki gihe hari abakoresha izina ry'idini ya isilamu mu gushinga imitwe mu by'ukuri iyo mitwe ikaba itaba iharanira idini nyabyo ahubwo iba iharanira inyungu za politike iz'ubukungu ariko bagakoresha gusobanura nabi imirongo cyangwa se imirongo mitagatifu y'ibyanditswe ryera iyo izo ngero zirahari imitwe igiye itandukanye nka za alkaida isisi n'indi mitwe itandukanye nanone no mu rwego rw'andi madini iyo turebye urugero nk'idini y'ubukristo nayo hari aho yakoreshejwe ntabwo ari kuri isilamu gusa urugero dufashe hano mu gihugu cya uganda nk'uriya mutwe wa Lord Resistance Army uriya washinzwe na Joseph Kony nk'uko mubizi ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ariko mu gisobanuro cyayo ni nk'aho avuga ko ari ingabo zirwanira imana ingabo akaba avuga ko agamije gushyiraho leta ya uganda iyobowe n'amategeko icumi ya bibiliya urumva yuko abeshya ko arwanira idini ariko mu by'ukuri ugiye kureba ibyo akora ntabwo bishyigikiwe n'idini n'imyemerere iyo ari yose kuko barica bagafata abagore ku ngufu bakica rubozo kandi ibyo byose ni ibyaha muri ayo mategeko icumi ya bibiliya abeshya arwanira ari ikizira ubwo rero nagira ngo yuko idini rikoreshwa kugira ngo umuntu abone abayoboke agira ngo abone inyungu abone amuha ishingiro ry'ibyo arimo ariko birangira n'ubundi ari inyungu ze akorera ariko yarabeshya abantu mu rwanda ubu ngubu mu rwego rw'amadini mukoraho iki aya masezerano muyakoraho iki muri rusange mu gice kinini cyo ku isi ubwubahane ubwuzuzanye mu madini burasanzwe ntabwo navuga yuko rero mu rwanda ibyo dukora ntabwo twabikoze kubera ririya tangazo kuko twavuze ko gusa ryaje rishimangira ariko ibisanzwe bihari binafite ingero zigaragara nuko abayisilamu bo mu rwanda ndetse n'abakirisito reka mvuge gutyo kuko bariya bari bahagarariye sheikh ahmad tayyib yari ahagarariye abayisilamu muri iriya tangazo ndetse n'umushumba umushumba mukuru wa kiliziya gatolika papa francis nawe nubwo ari umunyagatolika ariko ubwo birumvikana yuko yari ahagarariye kiliziya gatolika ariko ni injyana ya rusange ku bandi bakirisito ku mibanire myiza ubwo rero mu rwanda icyo umbajije uti muhagaze he muri iryo tangazo twebwe mu rwanda birasanzwe yuko hari ubufatanye hari ubwubahane mu ngero zifatika ingero natanga urugero dufite umuryango washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu washinzwe ubanza kwitwa rcns rcns ni amagambo ahinnye avuga urugaga rw'amadini mu kurwanya virusi itera sida ryatangiye umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu urumva mu myaka cumi n'itandatu mbere y'uko ririya tangazo ribaho ariko nanone uwo muryango waje guhinduka rich rich mu magambo ahinnye ni rwanda interface council on health rwanda interface council on health bisobanuye urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima ubwo mbere ryavugaga kurwanya sida gusa ariko biza gusanga twareba no ku zindi ndwara tukabungabunga ubuzima muri rusange bitari kuri sida gusa niyo mpamvu ryahinduye izina ubu kandi ukaba uri mu nama y'ubutegetsi y'urwo rugaga ubu ngubu uri mu nama uri mu bagize inama y'ubutegetsi y'urwo rugaga yego ubona nijye kuvuga ku buryo imiyoborere y'uru rugaga ruteye umuyobozi mukuru warwo ni nyakubahwa kadinari antoine kambanda murabizi niwe akibishopu wa kigali ubwo hanyuma akaba ariwe uyoboye urugaga niwe muyobozi mukuru hanyuma yungirijwe na nyakubahwa mufti w'u rwanda sheikh hitimana salim ubwo ni ukuvuga ngo birumvikana harimo n'abandi bayobozi umuyobozi wungirije abayobozi batandukanye b'amadini n'amatorero atandukanye bose bari muri urwo rugaga nanjye nkaba ndi mu nama y'ubutegetsi harimo n'abapasiteri n'abapadiri batandukanye ubwo rero ibyo dufatanyamo dufatanya mu byo duhuriyemo mu nyungu rusange z'abaturage abayoboke bacu tubagezaho ibirebana n'ubuzima ibirebana no kwirinda indwara mu gihe nk'iki gihe cya kovide cumi n'icyenda habaho ubufatanye hagati y'amadini mu buryo butandukanye kandi bufatika urwo ni urwego ruhari dufite urundi rwego rwitwa rwanda interreligious council narwo ni urwego rw'abanyamadini nanone ni nk'ihuriro ry'abanyamadini mu rwanda riyobowe na nyakubahwa bishopu dr laurent mbanda akaba ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'abangirikani mu rwanda akaba yungirijwe nanone na nyakubahwa mufti w'u rwanda hanyuma tunagira noneho n'ihuriro ry'abayobozi b'amadini aho ngaho byari mu rwego rw'amadini noneho iki cya gatatu cyitwa rwanda religious leaders forum iyo ngiyo nayo ni noneho ni ihuriro ry'abayobozi gusa noneho b'amadini abayoboye mbere n'abakiyoboye aho bahurira bakajya inama bakungurana ibitekerezo ibi byose rero bikaba bigaragaza yuko duhurije hamwe tuganira tugamije kubanisha abayoboke bacu kubaka ubwuzuzanye kubaka ubwubahane kubaka yuko tunyuranye mu myemerere ariko hari ibyo duhuriyeho duhuriye ku bunyarwanda duhuriye kuba turi abantu tugomba kwimakaza imibanire myiza yo koroherana kubana mu mahoro no kuzuzanya hanyuma imyemerere idutandukanyije buri wese akagumana iye ariko ibiduhuje binini ubunyarwanda ubumuntu tukabihuriraho kandi tukabyubaha ubwo ni ukuvuga ko rero twebwe dusanzwe muri iyo njyana n'ubundi y'icyo bariya abayobozi bakuru bahamagariraga abantu twebwe tubisanzwe muri iyo njyana n'ubundi kandi turi mu murongo mwiza ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare kanamugire mathieu ngewe ikibazo nari mfite hari inkuru nayo nasomye yerekana ngo uburyo isilamu iri ishaka ngo uburyo ngo na isilamu na gaturika bashaka kwiyunga bagahuza ubumwe noneho nibyo nagizeho ikibazo ndavuga se amadini abiri isilamu ariko bataruhuka umunsi umwe ubwo bumwe bwaba bugendeye kuki cyane ko hari ibyo twagiye twumva by'amadini bivuga ko bagiye kuzashyiraho umunsi umwe gaturika igashyiraho umunsi umwe ariho tuba turuhuka ku cyumweru ngewe nagizeho ikibazo ubwo bumwe bwaba bugendereye iki cyane ko bataruhutse umunsi umwe n'imyemerere yabo idahuye ubwo nicyo kibazo nari nagize yego reka shehe sindayega yakwisubiriza
arakoze kanamugire kanamugire arakoze ati se abantu bahuza ubumwe gute kandi ntibasenga kimwe ntibemera kimwe ati hari n'ibyo numvise ngo abantu bashaka kugira idini imwe yose ku isi icyo rero nagira ngo mubwire kanamugire n'abandi bakunzi b'iki kiganiro yuko mu by'ukuri hari ibintu byo kwitiranya abantu guhura bakaganira ku bibahuza bakabyitiranya n'uko bagiye guhuza idini ikaba imwe icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bazagira idini imwe ku isi ngo bajye basenga umunsi umwe ku isi ibyo bintu ntabwo bishoboka si nacyo kigamijwe iyo tuvuze ngo umushumba mukuru wa kiliziya gaturika papa francis yahuye na shehe imamu mukuru wa azahari baganiriye cyangwa mufti w'u rwanda yahuye na musenyeri runaka cyangwa padiri cyangwa pasiteri runaka ntabwo haba hagamijwe yuko bagiye gukora idini y'ubuyisilamu yinjire mu bukirisito na musenyeri abe shehe na shehe abe musenyeri ahubwo ikigamijwe buri wese agumana imyemerere ye kanamugire niba ari umukirisito mwubahe nk'umukirisito nanjye nyubahe nk'umuyisilamu ibyo duhuriyeho nk'abanyarwanda tubisangire nk'ubumuntu tubane neza ariko twubaha nubaha imyemerere ye nawe yubaha iyanjye niba tugiye no kuganira ku myemerere nabyo biremewe tubiganire neza mu bwubahane anyereke ukuntu nanjye yamfasha nkayoboka cyangwa nanjye namufasha akayoboka ariko mu buryo bwiza burimo kubahana burimo kumwemera nk'umuntu dufite ibyo duhuriyeho
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro ni nawe wabegeranirije amakuru amahoro n'amahirwe kuri mwese